mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero mirongo ibiri na zitanu na mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi kumwe na fideni yo ngabo ayoboye ibiganiro by'iki gitondo abaha ikaze mu makuru yacu uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki icyenda z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini nyuma guhera isaa cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho igisirikare cy'u rwanda carashe abantu babiri bahita bapfa bivugwa ko bikinze ijoro bagerageza kwinjiza urumogi mu rwanda bavanye muri repubulika ya demokarasi ya kongo claude ganza munyamagana araduha inkuru y'idonido naheze mu gitondo mu ma saa kumi n'ebyiri n'igice mbona telefone irahamagaye hamagaye n'umuyobozi w'umurenge wa cyanzarwe ambwira ngo nimanuke nje kuri mugenzi wanjye umuyobozi w'umudugudu wagiye kureba ko abo bantu baba barashe mu kibaya baba ari abacu ndamanuka uyu ni umwe mu bakuru b'imidugudu yo mu tugari twa gasiza mu murenge wa busasamana n'akarwangara mu murenge wa cyanzarwe ni utugari duhana imbibi abaturage barashwe barasiwe mu mudugudu wa nyakabanda mu kagari ka rwangara mu murenge wa cyanzarwe mu karere ka rubavu barasiwe mu kibaya kigabanya u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuri uyu wa gatanu mu baturage babiri barashwe harimo ntagisa n'imana moyize w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko wari utuye mu mudugudu wa kiraro mu kagari ka gasiza umurenge wa busasamana asize umugore n'abana batatu ubwo twageraga aho yari atuye twasanze amaze gushyingurwa twemeye gufata umurambo kugira ngo tuje gushingura neza nyine kuko ari uwacu bamuduhaye turamujana tumushyingura ngewe mu gitondo hari ahantu nanjye nenda kuja mu kazi kuko ndi umufundi haza umukobwa witwa nyirabayoboke abaravuze ngo muramu wanjye baramwishe ubwo akazi rero nahise ngahagarika sinabangikoze ni uku dushakisha uburyo gushaka abasore ngo baje kureba njye ndangufu mfite zo kumanukira mu kibaya ngo barashe ni data wacu mu muryango tumuhambye hano hariya ndari kure nanjye nabimenye mu gitondo dore mu gitondo nageze ngo naje mu kazi baraga musaza wawe yapfiriye mu kibaya njya kureba ngiye kureba nsanga kuko niwe n'uwo mudamu witwa ruwize kure baramuduhereza rero turamuzana no turangiza kumubika ubwo ni igice cyageze nuko wabigenza ute amakuru agera ku ijwi rya ndaka bararaswa barapfa biravugwa ko bari batwaye hafi ibiro mirongo irindwi by'urumogi nk'uko na bamwe mu bahageze bajya kureba ko babamenya babihamirije ijwi rya amerika barasiwe mu kibaya cya cyanzarwe bavuye kongo bikoreye ibifuka by'imogi ahitwa konoze ku bunungu barashwe n'abasirikari b'u rwanda urumogi bari batwaye narwo mwarubonye mwaruhasanze rwari ruhari ibiro mirongo itandatu na bine twabipimye dusanga ari ibiro mirongo itandatu na bine umugore warasanure ntagisa n'imana atuye mu mudugudu wa kinyantaro mu kagari ka gasiza biravugwa ko yari afite inda ya kabiri akaba asize umugabo n'umwana umwe afite inda afite n'undi mwana mu rugo iyo ni iya kabiri cyakora ngo yari asanzwe azwiho kwinjiza amagendu nk'uko bamwe mu baturage babivuga ntagisa n'imana moyize nawe yari asanzwe azwiho ubujura kuko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yakatiwe igifungo cy'imyaka itatu ku cyaha cy'ubujura bwitwaje intwaro mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yahawe imbabazi z'agateganyo ararekurwa bamwe mu baturanyi n'abavandimwe be bavuga ko batari bazi ko ajya no mu by'amagendu uwo nguwo ndagisa n'imana we yaramaze iminsi avuye mu ntuze muri gereza nyakiriba yaramaze iminsi avuye ariko ibijyanye n'urumogi ntabyo twamukekagaho nibwo yari abitangiye kubera ko yageze hano mu rugo ubuzima buramucanga naho uwo mukobwa wa bunyogwe we numvise mudugudu w'abavuga ndetse n'undi badikiranije umuyobozi w'umudugudu wa bunyogwe avuga ko base ariko kazi kabo ngo nibyo yambutsaga buri munsi ngo ko yabaga bizaniye ababyeyi be ese ngo ntibisanzwe ngo niko kazi ke ibyo wenda niba yanabikoraga ariko njye ndabona bimubuziho uretse ko bigeze gufungwa zizi ubujura ariko naho ubundi nzi ko ibyo yabirekuye ko atakibikora ibyo byo gucyora urumogi ntabwo nari mbimuziho nguko abamanjirije rero bavuze ngo yari umujura yarafunzwe atashye amangu witonze dore mu gitondo nageze ngo naje mu kazi baraga musaza wawe yapfiriye mu kibaya ubuyobozi bw'akarere n'inzego z'umutekano bakoresheje inama abaturage baturiye iki kibaya babakangurira kudakomeza kwishora mu bikorwa nk'ibi byo guhungabanya umutekano mu bihe bitandukanye inzego z'umutekano zo mu karere ka rubavu zakunze kwihanangiriza abaturage zibasaba kudahirahira baca mu nzira zitemewe cyane cyane mu masaha y'ijoro kuko bitakoroha kubatandukanya n'abandi banzi bagiye bahungabanya umutekano w'u rwanda baciye muri izo nzira n'abinjiza amagendu bacamo twavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'u rwanda liyetena koloneli inusa munyengango tumubaza iby'aya makuru atubwira ko agiye kubanza kubibaza neza kuko yahoze mu nama itatuma agakoresha telefoni cyakora izindi nshuro zose twamuhamagaye ntiyongeye kutwitaba cyangwa basubize ubutumwa bugufi twamwandikiye bamwe mu baturage bitabiriye inama yahuje inzego z'umutekano ubuyobozi bw'akarere n'abaturage bagaruka muri make ku butumwa bahawe umuyobozi w'akarere nawe ahita ahagera aganiriza abaturage abereka ibyabaye ko bagomba kwihangana ariko anabereka ko atari ibyo ko ari amakosa kandi ko bakomeje kutugira inama zishoboka zose tukinangira abapfuye ko atari ngombwa kujya turabaririra cyane baguye muri kiriya kibaya kubera ko baba bizize claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'abajyijwi ry'amerika urakoze claude kuri iyo nkuru mu burundi mu ntara ya rutana aho umukandida wa fdd yiyamamarije yamenyesheje ko abanywanyi biwe kw'amagara meza no kurwanya ubukene ari birazoshira imbere yamenyesheje ko ubushomeri ku ntwaro yiwe butazosubira kuvugwa nayo francis rohero yari mu ntara ya muyinga amenyesha ko mu gihe yotwara ibice bibiri na mirongo itanu ku ijana by'amatagisi bizoja mu burimi inkuru dushikirizwa na desire hatungimana mu ntara ya rutana mu buseruko bw'uburundi evariste ndayishimiye yashyizwe imbere n'umugambwe cndfdd imbere y'abanywanyi biwe yamenyesheje ko ku ntwaro yiwe azokora ibishoboka ubu utujya dutangure kwigisha abana b'abahinga abahinga b'ibintu byose haba kurima korora haba guhingura gukoresha ubuhinga bwa none hamwe umwana wese kuva mu bwana yiga abona icyo azokora erega hariho abantu banteye ikigongwe nibo rero tujya dutorere n'umuti bavuga bahejeje amashuri ngo ndashomye gusoma bisigura kubura icyo ukora none rero jewe nje ndibikorwa bwatuzabura icyo dukora turi kumwe nzobereka icyo dukora nta mushomeri dushaka abandanya baho muri burundi ubu rero uwuzi wese ko afise amashuri jewe nzomwereka icyo akora kuko ubuzi ndabubona kugira ibyo byose bishoboke abarundi ategezwa kugira amagara meza ndayishimiye akamenyesha ko kuburaho umuntu yivuza ku ntwaro yiwe bizobara umugani eee ni hamwe nababwiye amagara y'abantu ubu twateguye yuko ku mutumba ku mutumba hazoba itabariro umuntu agezwe amagara y'abantu kugira ngo umuntu akitswe n'amagara aronye uwo yikorako kugira acyamagara rusehabaniha kuko ku ikomine yose izo ifise ibitaro n'imodoka rusehabaniha nayo francis rohero umukandida yigenga yamenyesheje ko kugwiza umwimbu ari byo bizokiza igihugu niko kumenyesha ko amakori n'amatagisi aho guherera mu mifuko ya bamwe bamwe azofasha mu guteza imbere igisata cy'uburimyi jewe simba gutukana bamwe bose baduhaye ibyo bashoboye mugabo uno munsi nidukuze ubundi bwenge ngo gituma ibyo bintu bishoboka abanyeshuri bacu baheje amashuri ntibazoshobora gukora akazi umunyagihugu muto muto ariko ararima atabanje kurima iyo abanyagihugu bato bato barimye neza abadandaza batera imbere abatwara ibintu n'abantu bagatera imbere hanyuma uwize ni haronka akazi umuntu yize aronka akazi iyo bose bari kubarimba bari ku mirimo abana bari ngaha bariko bariga mu ishuri ntibazoronka akazi igihe basene ba nyina bicaye batacu bariko barakora umuntu yize atunganya ibyo abantu bariko barakora umuntu yize aza kuba uwurongora ibikorwa biriko biratunganya si biva mu ijuru ngo bikoroke si kubera kusikarata y'umugabo cyangwa se inkofero ivyo biba kubera ingene baba bakoresheje ya matagisi yanyu mu gutuma ibikorwa hasi bikorwa nicyo cyatumye tugira tuti mu mahera y'amakori mutanga harakwiye gufatwa igice kinini kingana na mirongo itandatu ku ijana kigatuma abantu bashobora kurima mu gihe rero abakandida bandi bari kwiyamamaza muri kira burundi batanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru aho bereka seni ubusuma bushobora kuba mu matora yimirije aroyize baricaka arongoye urwo runani yasabye seni gukora ibishoboka byose abarorerezi ntibazove mu mugambwe sendedefdede gusa hariho ibi bariko barashyiraho abantu bazokora ujya munsi w'amatora ku mabiro do vote dusanga by'ukuri hoba harimwo akarenganyo ko bavuga yuko ariko barashyiraho waba umugambwe sendedefdede gusa tugasaba seni ko yokwikubita agashi igashyiramo abantu bose mbere ntirabe ibi by'imigambwe kuko ibi by'imigambwe umuntu usanga akora umugambwe arimo ari nacyo gituma dusaba ko mu myaka izoza seni yohava ijyamo abantu batava mu migambwe bigenga by'ukuri kugira ngo itunganize barundi n'abajya bayiserukira hose nabo bakora ku mabiro do vote ni uko nyine bigoye kumenya uwigenga twasaba ko bava muri sosiyete sivire mu mashengero hamwe no mu bigenga ariko ubu biragoye kumenya usanga umuntu afite aho yegamiye ariko twogerageza kurondera abagabo b'ijoro n'ijambo abakenyezi b'abapfasoni kugira ngo turonke amaseni n'abo bakora ku mabiro bigenga koko atawe bakorera gastos ndimwo wayiprona yamamarije mu ntara ya muyinga aho yasabye umukuru w'igihugu petero nkuru nziza gukebura seni kugira yubahirize amabwirizwa agenga amatora kuko henshi bitariko biragenda neza nayo diedone nahimana yigenga kuri uno wa gatanu yari ku masanganzira ahuza muyinga kirundo na ngozi mu gihe umugambwe senere wa agatongwasa wiyamamarije muri kabezi mu ntara ya bujumbura desire hatungimana kigali ijwi rya amerika muri icyo gihe umugambwe senel urabeshuza amatangazo ashikirizwa na bamwe mu bategetsi b'igihugu ko uwo mugambwe uri kurahungabanya abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe cyo kuyamamaza iri mu itangazo umugambwe senel washize ahabona ku muhingamo w'ejo kuwa gatanu muwananya gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda utugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru mu ntara tuyatangurire mu rwanda aho abantu mirongo irindwi na babiri bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibiza byatewe n'imvura isegenya yaguye mu ijoro ryo ku wa gatandatu guca ari ku indwi y'uku kwezi hanasenyutse amazu bashika igihumbi hirya no hino mu gihugu ni inkuru ya claude ganza bunyamagana umumenyeshamakuru w'ijwi y'amerika imibare mishya ya minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko imvura yaguye mu ijoro ryo ku itariki esheshatu rishyira tariki irindwi z'uku kwezi yateje ibiza byahitanye imibare yerekana ko hakomeretse abandi bantu makumyabiri na barindwi ndetse bane baburirwa irengero imibare mishya igaragaza ko ku bantu mirongo itandatu na batanu bari bamenyekanye kuri uyu wa kane hiyongereyeho abandi barindwi bose hamwe ba mirongo irindwi na babiri mu karere ka gakenke abamaze gupfa ni makumyabiri na bane cumi n'icyenda mu karere ka nyabihu cumi na babiri mu karere ka muhanga barindwi mu karere ka musanze mu karere ka ngororera bamenyekanye bamaze kuba umunani mu gihe mu turere twa rurindo na rubavu hapfuye umuntu umwe umwe iyi mibare irerekana ko intara y'amajyaruguru ikomeje kuza imbere mu kubura abantu benshi kuko muri mirongo irindwi na babiri hari mirongo itatu na babiri bo mu turere dutatu ikurikirwa n'intara y'uburengerazuba yo bapfushije makumyabiri n'umunani nayo mu turere dutatu akarere ka gakenke niko gakomeje kuza imbere mu kubura abantu benshi meya w'akarere ka gakenke bwana deogratias nzamwita avuga ko abafite amazu yasenywe n'inkangu n'imyuzure bacumbikiwe mu bigo by'amashuri na cyane ko amashuri afunze kugeza mu kwezi kwa cyenda abandi bacumbika mu bikoni by'abaturanyi cyangwa andi mazu atakoreshwaga na bene yo anavuga ko hari ubundi bufasha burimo kugenerwa imiryango yasizwe heruheru n'ibi biza n'akarere ubu twashatse ubufasha ko muri iriya miryango nibura tugira icyo tubagenera bariya babuza babo buri wese mirongo itanu ariko noneho na minema yemeye ko yabashakira nanone mirongo itanu isanduku noneho abo bandi basigayeho uyu munsi twari twavuganye na ibyo bakeneye haba ibijyanye n'ibiribwa n'imyambaro ndetse n'ibindi by'ibanze bakenera aho ngaho noneho ikabibagezaho ariko muri iyi minsi na minema yari yadusuye yarebye ibijyanye n'inzu zari zagiye zisenyuka muri iyi minsi yashize ku buryo nitubona amabati ko isakaro bakwizera ko rizaboneka ubwo muri izo nzu imvura bw'igihe muri iyi minsi bizera ko yaba yagabanutse twahera kuri ayo mazu y'abo ngabo akaba ariho dusana ariko dusanira aho bari batuye ahubwo tukabimura tukabashyira ahandi ku yandi masite tubona ko atabateza ingaruka zijyanye n'ibintu iyi mvura kandi yasenye inzu zibarirwa muri magana cyenda mirongo inani n'eshatu yangiza n'imyaka iri ku buso bwa hegitari magana abiri n'enye hanangiritse umuyoboro umwe w'amazi imihanda ibiri n'ibiraro cumi n'umunani nabyo birangirika hanasenyutse kandi ikigo nderabuzima kimwe nk'uko minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi bivuga iyi minisiteri ifite ubutabazi mu nshingano ivuga ko hari ibirimo gukorwa hakumirwa ko hagera abandi bantu bicwa n'ibiza kimwe muri byo ni ukwimura abantu batuye ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagacumbikirwa ahandi mu gihe hategerejwe ko imvura igabanuka hagasanwa ibyangiritse hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyatangaje ko hagati ya tariki ya mbere na tariki icumi z'uku kwezi hateganyijwe imvura nyinshi iri hagati ya milimetero mirongo icyenda n'ijana na makumyabiri muri kigali intara y'amajyaruguru n'uturere twa rubavu nyabihu rutsiro ngororero muhanga na ruhango ni imvura bivugwa ko izaba ari nyinshi cyane nayo ishobora kugira byinshi yangiza mu gihe ingamba zikwiye zitafatwa hakiri kare claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi rya amerika tukivuga ku rwanda kandi umusore yitwa tunizerwe jean paul yarinjiranye grenade mu nzu yo kwa kimyozi bamweramo imishatsi iraheza iramuturikana aca yitaba umuremyi umuvugizi w'ipolisi cy'u rwanda avuga ku iperereza rya mbere ryagaragaje ko ibyabaye atari iterabwoba ni inkuru ya asumita kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda ibi bitangajwe nyuma y'amakuru yagiye hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane aho mu murenge wa ndera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu witwa tunezerwe jean paul yinjiranye mu nzu bogosheramo grenade abakorera muri iyo nzu bavuga ko bamusabye kuyisohokana igahita imuturikana agahita yitaba imana abantu cumi n'umwe bari bayirimo barakomereka umuvugizi wa polisi y'u rwanda jean bosco kabera atangaza ko nyuma y'ibyo bikorwa iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyabaye bitagize igikorwa cy'iterabwoba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka masoro umusore yari atuyemo yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko nyakwigendera yari asanzwe agaragaza imyitwarire mibi mu baturage yego ni umuturage wari utuye none se yarasanzwe agaragazwaho n'ibimenyetso nk'ibyo by'ubugizi bwa nabi cyangwa yarasanzwe azwiho ubujura buriya bwitwa bwa kibuko no gushikuza abantu nijoro na telefone n'amashakoshi abagore cyane cyane ntabwo yajyaga bihanirwa urumva hari kuba umuntu umukeka ariko utaramufata wakunda ubuzi ko hari abantu ba hari umuntu uba ushikuza ariko utaramufatana icyo gihanga polisi yatangaje ko usibye jean paul tunezerwe wahise witaba imana mu bakomeretse cumi n'umwe harimo babiri bakomeretse mu buryo bukomeye umuvugizi wa polisi akemeza ko abakomeretse bahise bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare i kanombe umubyeyi wa nyakwigendera nyina habimana anastasiya yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko nta myitwarire idasanzwe yabonaga ku muhungu we gusa ngo hari abamubwiraga ko agendana n'abasore banywa ibiyobyabwenge
polisi irambwira ati genda urebe ko ari uwawe ugezeyo nyine basanga nsanga baramaze ati se yari asanzwe yakinishaga ibyo bintu ndavuga yewe ntabwo nabikinishaga ntabwo nigeraga mbibona bikinisha nyine mu myitwarire yiwe nta kintu mubonaga we kidasanzwe pe usibye kuba yatunguwe n'urupfu rw'umwana we baherukanaga mu gitondo ari muzima agiye mu kazi k'ubuyede uyu mubyeyi aranavuga ko leta itamufashije gushyingura nyakwigendera we atabishobora twaguye mu kantu nyine ubu ngubu kubera ko natishoboye kwiruka bwanjye dukiri ibipapuro byo kuzamukingura yuko nishoboye ubu ngubu noneho no kumushyingura byakuyobeye
byanyereye rwose nta kuntu umeze oya ntabyo nashobora rwose oya ntabyo nabasha namwibaze se namukuza nanjye ko njya inshuro polisi ingabo z'u rwanda n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha rib bahise bagera aho byabereye umutekano urakazwa umuyobozi w'akagari ka masoro ahabereye ibyo byago asobanura ko inzego z'umutekano zahise zihumuriza abaturage ibibazo nk'icyo kimaze kuba hari inzego z'ubuyobozi inzego z'umutekano abaturage nyine bagahumurizwa yego inzego z'umutekano inzego z'ubuyobozi tubagaragariza nyine ko turi kumwe nabo cyane ndetse kandi ni nako bimeze baba begerewe baganirijwe n'umutekano nyine wakajijwe kurushaho nyine urabyumva habaye ikibazo nk'icyo ntabwo byaguma nk'uko byari bisanzwe nta wundi uremezwa ko yaguye muri iyo mpanuka polisi ivuga ko nubwo iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibi bikorwa bitari iby'iterabwoba ariko bagiye gukomeza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo barebe aho nyakwigendera yakuye grenade asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali muri kabona aho bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bakoteshereza abanyarwanda imirima ikabanyura muri teritwari ya wangurungu intara ya kivu y'epfo bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ubusuma bubandanya kuba ku mirima y'abanyarwanda muri ibi bihe imbibe zugaye kubera ikiza cya korona ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari iwuvira kamanyura hafi y'umugezi wa rusizi ku mupaka wa kamanyura na bugarama abaturage b'abakongomani batuye muri iyo karita ya kapunda bakwereka imirima y'amateke iy'ibigori ndetse n'ibishyimbo abaturage b'abanyarwanda bari basanzwe bahinga mbere y'uko imipaka ifungwa kubera virusi ya korona ariko kuri none imwe mu myaka bahingaga ikomeje kwibasirwa n'abajura buhendwa mu nganga ni umuturage wo muri kamanyola afite amasambu atatu abanyarwanda bo mu mugarama bakodeshaga bari kura imyumbati bakuri amateke ni ibishyimbo bari kugenda batotorera ku miti ntayo abanyarwanda batatu imirima kandi bose bari bashyizemo n'amateke kandi bari kugenda bayiba ayo mateke bayirangije yose abanyarwanda hari igihe umusaba ibihumbi mirongo itanu y'amanyarwanda hari igihe aguhereza ibihumbi mirongo itandatu mirongo ine ni mirongo itatu ukumumvikanye nawe niko aguhereza amafaranga mukankanju ni umuturage muri lokalite ya kapunda ishyirwa mu majwi kuba muri yo harimo abaturage biba imirimo y'abanyarwanda yemeza yuko hari ingamba zafashwe zo gucunga imirimo y'abanyarwanda kuko hari bamwe mu baturage bo mu bugarama babatelefona abandi nabo bagahagarara hakurya y'uruzi rwa rusizi bakabasaba kubatungira imirima twebwe imirimo itwegereye ntabo bari kuyiba imwe tu- bamwe turi kubasarurira abandi biri kuborera mu murima kubera ko ntabo twabashobora abantu bibaga imirimo y'abanyarwanda bagiye twagiye turam- tuzibuka dusanga amateke y'abanyarwanda bayibye abantu bagize i- induze umutekano yo kugira ngo barinde i- i- iyo mirima ireke kwibwa kuva ubu nta murima w'umunyarwanda uribwa twabuze buri muturage aje areba hano babone umuntu uri kwiba iyo mirima bamuhereje leta imuhane twashatse kumenya impamvu abo banyarwanda bava mu karere ka rusizi bakaza guhinga muri repubulika ya demokarasi ya kongo kamanyola maze tuvugisha mariya rwanditse umuyobozi wungirije wa lokarite ya kafunda aho aba banyarwanda bakunze guhinga mu rwanda nta mirima ibayo ni mitoya cyane kubera igihugu cyabo ni gito cyane nta mirima iriyo benshi bagasanga badafite imirima bakatisha muri kongo hari abava imururu hari abava i kamembe hari abava muri site nibyo barahinga bose hano bakisa amarese pase bagahinga hano muri kongo imirima hari utanga ibi makumyabiri hari utanga mirongo itatu hari utanga mirongo ine hari utanga mirongo itanu kubiterwa no kumurima ungana ubwanyu nyenyeri zishe nabahaye umurima umwe gusa bampaye makumyabiri na bitanu by'amanyarwanda ku mwaka umuyobozi w'iposita nkuru ya kamanyula avuga yuko bafashe ingamba zo gufunga abantu bose bazafatwa biba imirima y'abanyarwanda ndetse yemeza yuko bashyizeho n'abantu bazajya bakora irondo mu rwego rwo gucunga abajura bibasira imyaka muri iyo mirima mwomenya yuko aha kamanyola atari imirimo y'ubuhinzi yonyine aba baturage b'abanyarwanda bo mu mugarama bahakorera gusa ahubwo basanzwe bafite n'amaduka ndetse na za resitora ariko kuri uyu munsi zirafunzwe kubera virusi ya korona vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'epfo
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
dusubire mu rwanda aho abanyagihugu bo mu karere ka rusizi intara y'ubuseruko bw'u rwanda barimira hakurya muri repubulika ya demokarasi ya kongo batashobora kuja kwimbura muri iki gihe c'ikiza ca korona basaba ubutegetsi kubagarukirako kuko badafise ibibatunga nk'uko bavyiganiye temistokle mutijima umumenyeshamakuru w'ijwi y'amerika Ifungwa ry'imipaka kubera covid cumi n'icyenda ntiryahungabanyije ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibi bihugu bituranye gusa ahubwo na myinshi mu yindi mirimo yabyariraga inyungu abayikora ubu yarahagaze ku mipaka igera kuri itatu ihuza u Rwanda na Kongo wambukiye mu karere ka Rusizi ahahoze hanyura ababarirwa mu bihumbi mirongo buri munsi ubu nta n'inyoni itamba benshi mu bahoze bagize urwo rujya n'uruza ni abakoraga imirimo ya ba nyakabyizi muri abo banyakabyizi harimo n'abahingaga mu masamba ari ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi banyuze ku mupaka wa bugarama kamanyura abo barimo ibyiciro bibiri ni ukuvuga bacaga inshuro y'umunsi bahingira abandi bagatahana amafaranga ndetse n'abari bahafite amasambu yabo ayo baguze cyangwa se bakodesha ku benegihugu mu gihe ingamba zo gufunga imipaka zikomeje abo muri icyo cyiciro cya kabiri babuze ayo bacira n'ayo bamira twaribwa muri kongo nyine ibishyimbo n'imyumbati n'amateke n'itomati ibyo byose nyine turahombye twagiye tuguza amafaranga twatisha imirima twamara kwatisha imirima twati tweza tuzishyura amatsinda none rero amatsinda tugeza aha ubwishyu aho ubwishyu bwari buri hari muri kongo ibishyimbo byanjye ndi kubatelefona akambwira ko bihari kandi byumye nanjye rwose mu rugo merewe nabi ngeneye kuko nanjye mwaduha igihe cyo kubisarura ibishyimbo n'imyumbati Ni- ibigori byo ntibirera nanjye nanyuze muri kongo aho bita mu rubarika ariko kubera nyine iyi ndwara yaje yabaye tukirimo hano mu rwanda hari imyaka yahezeyo ubu ngubu cyakora ibishyimbo bibi byarapfuye igice kinini cy'aba banyarwanda bafite ibikorwa by'ubuhinzi muri Kongo ni abava mu mirenge ya Bugarama Muganza Gikunda Mvura na Nzahaha ariko kandi hari n'abaturuka mu mirenge yitaruye umupaka wa Bugarama Kamanyura nka Kamembe ndetse na Mururu ese yaba ari iyihe mpamvu itera aba banyarwanda guhitamo kujya guhinga muri kongo ahitaruye ingo zabo imirima ya hano hano mu rwanda iwacu yari ihenze abaturage kenshi bomokaga hakurya kuko ariho ama- amasambu aboneka bakajyayo bagira ngo imirima nyine ihendutse bariyo bahinga ni benshi cyane umu- hafi umurenge wose cya kabiri cy'abaturage bakoreragayo ahari ngo hageraga mu gitondo mu myaka yashize mu gihe cyashize korona itaraza niho wari kubona ko abaturage ari benshi cyane none rero iki cyorezo kimaze kuza imipaka yarafunzwe iryo fungwa ry'imipaka rero ryatumye barimo kwicira isazi mu jisho mu gihe ibyo bahinze batekereza ko birimo kuribwa n'abandi inzara iratwishe ari inzara y'amafaranga ari inzara y'ibiryo n'akazi nako byose byaratunaniye nta kantu dufite impungenge dufite nuko abakongomani bagomba kubyiraramo bakabyiba kubera nyine ingaruka dufite nuko turi kubura ibyo turya kandi twarahinze dufite inzara mu miryango kandi twarahinze ahubwo dufite ubwoba ko abakongomani bazabira abo bagasaba rero ko bahabwa igihe gito gishoboka bakajya gusarura imyaka bahinze icyo dushaka ko badufasha nyine ni uko baduha niba igihe gitoya niba nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi tugakurayo ibyo twari twahinzeyo tugakomeza nyine kuri kwirinda reka byose turabishoboye nimutubabarire ibyumweru bitatu tujye kubisarura dukuragure inzara ntitwice inzara yatwishe rwose iratwishe iraturembeje mana we ibyumweru bitatu ari byo mutubabarire tujye kuzana imyaka yacu rwose bimwe bagiye babisarura ariko tugiyeyo ibyasigaye twabizana ni nk'ibyumweru bitatu mwabiduha rwose nta handi twahinze mu rwanda ntaho ni muri kongo twasize umutungo mudoreze nk'ibyumweru bibiri dusarure imyumbati n'ibishyimbo imyumbati turarandagura n'ibishyimbo tuvaneyo ubundi bongere bafunge inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zabwijwe rya amerika ko iki kibazo zakigejeje ku nzego nkuru z'igihugu ubu hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'abategetsi b'ibihugu byombi bwana kayumba efuremu niwe uyobora akarere ka rusizi ikibazo twaracyakiriye eh, ndetse twagishyikirije inzego nkuru z'ubuyobozi eh, kugira ngo harebwe niba hakorwa ubuvugizi abantu bajya gusarura nk'uko imodoka zitwaye imyaka zigenda harebwe niba bashobora guhabwa uburenganzira bwo kujya gusarura imyaka yabo Eh, birumvikana ko rero ni icyemezo kigomba gufatwa n'impande zombi inzego z'ubuyobozi nkuru z'ibihugu byacu byombi ahubwo turategereje ikizavamo hari icyizere mubaha wenda ko ibyo biganiro byagira icyo bitanga vuba mbo birumvikana twagaragaje ikibazo ku nzego nkuru z'igihugu cyacu eh, dutegereje ikizavamo haba ejo cyangwa ejo bundi umwanzuro wavamo twamenyekanisha ntabwo byatworoheye kumenya umubare nyirizina w'abo bahinzi bafite amasambu muri kongo ariko bamwe mu bo twaganiriye batubwiye ko babarirwa mu magana abo bakavuga ko guhinga muri kongo byabahendukiraga kubera amasambu ahendutse gukodesha ugereranyije no mu rwanda mu gihe ubu kubona ibibatunga bikomeje kubabera ingume bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu maguru mashya ngo barebe ko hari ibyo baramira temisitokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda inshuti mwese muri kumakurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kwa- ariko kuri uyu munsi wa gatanu nitwosezerana tutabashikirije umuziki
Maybe it's just a dream. Baby, hold me tight. You said you'd never leave me, yeah. Baby, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, j'ai nos tailles. Baby, baby, you're so fine. Would you be my love forever? Oh, yeah. With you, I'm complete. Baby, oh, keep your hands on me, baby. Oh, baby.
inshuti bose mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye makubire yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatera akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese dushimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara amasegonda makeyi saa cumi na zibiri murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha